iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo vyo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwese muteze amatwi twongere guha ikaze abariko baratwumviriza twatanguranye hamwe namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na frederike nkunikije ateramije ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu rundi naho guhera isa kumi na zibiri turabashikiriza umuziki ntimutangwe rero dutangure ibiganiro vyacu vy'uyu munsi ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gihe
mwaramutse bakunze ibijwi rya amerika aho muri hose amakuru avugwa hirya no hino kuri mikoro muri kumwe na hozine munezero nijye ngiye kuyabashikiriza umushikiranganji wa leta ya amerika john kerry azofata urugendo mu gihugu cy'u rwanda ku matariki ya cumi na gatatu na cumi na kane y'ukwezi kw'icumi mu ntumbero yo kwifatikanya na gina mccarthy umurongozi w'ishyirahamwe rya leta zunze ubumwe za amerika ryo gukingira ibidukikije hamwe n'abandi mu nama yo gushyitsa intumbero bihaye ku bijyanye n'amasezerano y'imoreal amasezerano y'imoreal yerekeye guhagarika ibyuka byonona akayungiro k'imishwarara y'izuba akaba ari nayo masezerano ajyanye n'ibidukikije yagize amahirwe yo gukomera yongera ategwa ku gikumu n'abatari bake ayo masezerano yatumye igicu gisanzwe kirimwo iyo mishwarara kigaruka bivuye ku ngingo zijyanye no gucungera uburyo gikoreshwa imishikirano igiye kubera muri iyo nama i kigali mu rwanda ikazoba ari akaryo ko guhindura ayo masezerano adasanzwe ku bijyanye n'ihingurwa ry'ibyuka bya hydrofluorocarbure n'uburyo bihagarikwa gukoreshwa ibyo byuka byahavuye bibera intambamyi ikirere n'aho ataco byari bitwaye bikaba bifise uruhara runini mu ihindagurika ry'ibihe isubirwamo ry'ayo masezerano rikaba ryaturutse ku masezerano y'ipari ajyanye n'uburyo ikinjana turimwo cohera ibihugu byagabanije ubushuhe bisanzwe bikoresha inyuma y'imyaka itari mike abagwanyi ba Boko Haram barigaruriye ibibanza bimwe bimwe mu gisagara ca Maiduguri mu gihugu ca Nigeria aho abo bagwanyi bari bacumbitse mu nyubakwa z'amashure umuyobozi w'indero ku rwego rwa leta Inua Kubo amenyesha ko hageze ko amashuri asubira kugurura ni mu gihe bivugwa ko muri no minsi hari agahengwe intambara zategwa n'uwo mugwi zisa n'izacureshe mu ntumbero yo kurwanya inyigisho zitangwa ku rugezo rw'ibihugu bya buraya boko haramu yaganishije cyane ibitero byayo ku mashuri ishyirahamwe mpuzamakungu rimenyesha ko nigeria aricyo gihugu cya mbere gifise abana benshi bafise imyaka yo kujya mu ishuri ariko batiga onu itanga ibiharuro by'abana bashika ku miliyoni icumi n'ibihumbi amajana atanu batari mu ishuri ishyirahamwe amnesty international rimenyesha ko abigisha bashika ku mirongo irindwi bahitanywe n'indwano abanyeshuri bashika ku ijana baturuka mu gisagara cya maiduguri bakicwa abandi bagakomereka kuva mu mwaka kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri gushika mu kwezi kwa cumi k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu amashuri ashika kuri mirongo itanu yaraturiwe ayandi ashika kuri mirongo itandatu biba ngombwa ko yugara naho umutekano utaragaruka nka neza abanyeshuri co kimwe n'abigisha bamenyesha ko banezerejwe no kubona basubiye ku mashuri igihuhusi Matthew kiri mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya florida cyateye impari mu bakandida bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho bamwe n'abandi babona umengo bariko baracitwaza kugira bashobore kwikwegera ko amajwi y'abanyagihugu ni mu gihe leta ya florida isanzwe ari imwe mu mareta atanga amajwi menshi bigatuma abahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu muri Amerika barondera cane abanywanyi muri iyo leta umukandida Hillary Clinton w'abademokrate yasavye uwurongoye leta ya Florida ko yokwigizaho ikiringo co kwandikisha abaja ku rutonde rw'abatora basanzwe barataye izabo muri kino gihe bivuye kuri ico gihuhusi kugira abatari bwiyandikishe baze baboneraho akaryo ko kwiyandikisha bagarutse mu nzabo ivyo vyatumye umukandida Donald Trump w'abarepublikani avuga ko Hillary ariko arakoresha ico gihuhusi kubijanye kugira ashobore kuronka uburyo yegeranya amajwi muri iyo leta mwamenya kandi ko abakandida basanzwe batabona kumwe ikibazo kijanye n'ihindagurika ry'ikirere aho Hillary Clinton avuga ko iryo hindagurika riva ku buryo abantu bahingura ivyonona ikirere Trump we akavuga ko abantu ataruhara babifisemwo ahubwo ko ari igihugu cy'ubushinwa cononye ikirere kugira conone umwimbu wa amerika tubibutse ko atari ubwa mbere igihuhusi cy'imvura nyinshi kibangamira amerika imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri igihuhusi cyitwa sandi caguye muri leta ya new jersey isanzwe irongowe n'umurepublikani Chris Christie gihitana abantu barenga ijana congera kironona ibintu biharugwa ku miliyaridi mirongo itanu z'amadolari hasigaye imisi ine gusa ngo amatora abe bivugwa ko kabaye akaryo kuri President Barack Obama yari karitoza ico gihe ko kuronka amajwi menshi inyuma yaho akoraniye n'uwo mu akoranye n'uwo mu guverineri kugira bakinge bongere bagarukire ku banyagihugu cari casinzikaje igisirikare kigizwe n'abakurde cyaratunganije igikorwa cyo kwerekana ibigwanisho cyafashe mu ntambara yo kurwanya leta ya kisilamu abanyagihugu bita iyo nyubakwa ko ari inyubakwa ndangamico ibyo bigwanisho bishyika ku ijana na mirongo itanu bikozwa ahanini n'ibikinisho by'abana amacupa y'ibyuka n'amacupa asanzwe atekera imfungugwa
turamushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avuga ku isi ijwi ry'amerika i washington dc unaho n'umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi ry'amerika
turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi ry'amerika ukutisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka kurafise ingaruka mbi ku magara yabo abakenyezi ba baba ibihumbi amajana atatu ku isi barapfa mu kiringo c'ukwezi n'inusu buri mwaka nk'uko ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ribimenyesha mu cegeranyo caryo co muri ndamukiza ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu bihugu biteye imbere cyo kimwe n'ibikiri mu nzira y'amajambere ukwisuzumisha ku bakenyezi inyuma yo kwibaruka ni kurijukirwa ukutamenya ko abakenyezi hamwe n'uburyo busabwa biri mu mvo nyamukuru nko mu gihugu ca leta zunze ubumwe za amerika abisuzumisha bari munsi y'ibice mirongo itanu ku ijana nk'uko vyerekanwa n'icigwa cakozwe na kaminuza y'ubuvuzi john hopkins yo muri ico gihugu co mu bihumbi bibiri na cumi na kane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere na cane cane ibiherereye muri afurika yo munsi ya sahara biri nyuma cane nko muri kenya abakenyezi bagaruka kwisuzumisha baharugwa ku bice mirongo ibiri ku ijana muri kongo iharanira demokarasi naho ihana urubibe n'igihugu c'uburundi baharugwa ku bice mirongo itatu na bitanu ku ijana ubukene buranga ibisata bitandukanye vy'ubuzima bw'ivyo bihugu nibwo nsiguro y'ivyo bitigiri bike nk'uko ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ribimenyesha ariko rero igihugu cy'ubufaransa cyaragerageje gukemura ico kibazo aho ni mu gihe kwisuzumisha ku bakenyezi inyuma yo kwibaruka ari itegeko ikindi ni uko bisuzumisha ku buntu nk'uko kaminuza john hopkins ibandanye ibimenyesha mu cigwa cayo tumenyeshe ko ikiringo co kwisuzumisha kiri hagati y'umunsi umwe n'iminsi mirongo ine n'ibiri umukenyezi ahejeje kwibaruka nk'uko bivugwa n'ishirahamwe oms nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu c'uno munsi turabira hamwe ibijanye no kwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira mu gutangura ikiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'abato n'abisumbuye batandukanye bo muri komine ndava mu ntara ya mwaro kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rutubwira icokogwa kugira ngo abavyeyi bisuzumishe ku bwinshi inyuma yo kwibaruka ruganira na mugenzanje Haisa Liliane inamahoro abamesha kyawe nyene bobitumenyesha neza tukavyumva kumva n'ico tuma kituzana umuntu babivyigisha akagira kwiyumvira ingene yogaruka inyuma y'uko kwibaruka numva yuko mukaza kwisuzumisha yuko yoba yumva yuko afise ingorane nyine ni ngombwa yuko bamukurikirana hanyuma bakamenya ukuntu amagara yiwe aba yifashe abaganga babitubariye twoza kuko batabiduhimirije abantu ntitwoza
nawe wokwishiramo ishaka y'ukuraba ubuzima bwawe ko bukomeye hanyuma bakaza baradufasha n'aba baturongoye bakaduhimiriza nk'aha tuje ku rucanja kuko ubuzima n'ubw'iwawe n'ubw'igihugu hagati y'ababyeyi twoda turungurana ubwenge hama tukabigishamo mu kiyago twajya kwa muganga kuza turipimisha
ukutitwararika abavyeyi bahejeje kwibaruka ko mu buvuzi ni intandaro nyamukuru yo kutisuzumisha aha ni nko kubacura mu masaha mirongo ibiri nane bagiheza kwibaruka nk'uko ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ribimenyesha uko ibintu biri vyunyugwa n'uko abavyeyi baba kure y'amavuriro ivyo bituma batoroherwa gushika ku mavuriro nk'uko ishirahamwe ry'ubufaransa ryitaho ubuvuzi urgence afrique rikorera muri afurika y'ubuseruko rivyerekana iruhande y'ivyo imigenzo ibuza umuvyeyi acibaruka kurenga irembo niyindi ngorane yo kutisuzumisha mu gihugu ca maroke kirazira ko umuvyeyi arenga irembo iminsi cumi n'itanu itarahera yibarutse nk'uko ishure ry'ico gihugu ry'amagara y'abantu ansp ribimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka tega amatwi itohoza mugenzanje haisa liliane inamahoro yagiriye yabereye mu ntara ya mwaro neza na neza ku bitaro vyo mu kibumbu none ntagwaye wumva noza kugira iki ukwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka kuracana inyuma mu ntara ya mwaro abakenyezi baho twayadze ntibatahura akamaro kako mu gihe atamusonga bumva twese amagara meza je ndumva nta kintu co nkura muhira kankindi anaroza wo ku mutumba asaswe w'imvyaro zitatu yatuyagiye ko atigeze asubira kwa muganga kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka amatohoza twakoze atwereka ko ubunebwe udukorwa tw'imuhira ari izindi mvo zituma batijukira kuja kwa muganga nduwayo godanse ni umwe mu bakenyezi twaganiriye atubwira ikimutuma adasubira kwa muganga nabona nk'ubisisuka atahamusonga ngize numva yuko mu mugongo hakomeye nikoreye ibintu ku mutwe nkumva ndakomeye nyene nkumva yuko mu maguru ndiko ndagenda ata bintu bigenda biravunagura je naca numva ko nkomeye cyangwa umuko nyene nari nagerageje kwisuzuma ugutinya kubobara ku bakenyezi bagiye kwisuzumisha ni ugwitwazo kuri bamwe umuremesha kiyago Aster Buhome wo ku mutumba Rango avuga ko abakenyezi bamubwira ko bisa no gusubira ku gise kukaba nkako abarongoye amavuriro mato mato baremeza ko badasubira kubona irengero ry'abo bakenyezi siniha ivone icegera c'urongo ivuriro ritoya ryo mu kibumbu amenyesha ko abavyeyi bahora bagaruka inyuma y'iminsi mirongo ine n'ibiri itegekanijwe kubavura ku buntu vyongeye abaremesha kiyago bavuga ko hariho abavyeyi badatahura inyigisho bahabwa bivanye n'uko batarajijuka nk'uko bivugwa na jean claude ngendabanka umuremesha kiyago wo ku musozi ruvumu hari abantu uriko urabasigurira hari abatavyumva bakavuga yuko baba basubiye kuvyara irigira kabiri kandi umwana ngo ashikaye ukazubwira ngo ntacu umuntu agege kurondera inyuma yaheje umwana ngo yawe yamwironke ico gituma rero ibibazo birahaba ibura ry'amahimiriza yo kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka ku bakenyezi ni mvo nyamukuru idonga izidona twasanze amaze umunsi yibarutse ku bitaro bikuru vyo mu kibumbu yemeza ko atasango bamuhaye ryo kugaruka kwisuzumisha naho biri uko muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro nikora nitunga we yemeza ko inyigisho zitangwa ku mavuriro mavuriro yose y'iyo ntara ariko rero abavyeyi basubira ku mavuriro ari uko batwaye abana ku ncanco inyuma y'ukwezi n'igice tumenyeshe ko kutisuzumisha gufise ingaruka mu kudatandukanya imvyaro ku miryango aha ni mu gihe basubira kurangura amabanga y'abubatse batikingiye vyongeye bayarangura imbere y'ukwezi n'igice gusaba kurindigwa umuvyeyi yibarutse nk'uko bihanurwa n'abaganga ndikuriyo celestin ni umunyagihugu gihugu wahimwaro birabaho bamwe bamwe birabaho nyene hariho nabo mpuranumva bavuga ngo ngo ni ukubakanda mugabo je nibaza ko atariko biba bimeze ni ibintu mbere umenga ni karonda vya kera ntazi ni kwa kundi nyene bishika umuntu bikamunanira kwihangana nibaza ko arico kiba kibitumye kuko nta nta yindi siguro nobi mbere ugiye kubiraba twebwe iwacu mu kibano hariho n'abantu baca umuvyeyi iyo yibarutse usanga aryama mu cumba ciwe bijya biba bivanye n'uko kuntu rero benshi batishobora kwihangana abakenyezi bavyarira imuhira bari mu mugwi ugeramiwe cane n'ingorane z'ukutaja kwisuza kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka nk'uko bibandanya bivugwa n'abaremesha kiyago twayadze amakuru dukura mu bakenyezi bamwe bamwe nuko hariho abatinya kwitura amavuriro inyuma yo kuvyarira muhira kuri ivyo muganga Nicola Nitunga arongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro avuga ko baba bavyarira muhira canke kwa muganga bose bakigwa ku rugero rumwe ahubwo abatera amakenga kenshi nababa bavyaye neza kwa muganga kuko bibaza ko atankurikizi bogira batashe muhira nk'uko bishikirizwa na Niyongabo Nestor arongoye igisata co kwakira abakenyezi baje kwibaruka ku bitaro bikuru vyo mu kibumbu ngaha eh, kenshi abantu baba- bateye amakenga nabyo baba babyaye neza baca bagenda ko akimaze gushika muhira ntumenye ivyiwe arahatwarwa n'ibikorwa ugaca usanga babona bisanzwe Eh, naho abona ama- amaraso ariko ava nk'amaraso make make akabona umenga n'ibisanzwe uga- ugaca ubona um- umenga ntiyokwiwe baza kwa muganga mugo urumva ivyo rero nivyo biba bikenewe ko baza kwa muganga iyo umuntu abarabira hakiri kare tumenyeshe ko intara ya mwaro igeze ku bice mirongo itatu na bitanu ku ijana by'abakenyezi bisuzumisha inyuma yo kwibaruka ku bice mirongo itatu na bitandatu ku ijana by'igihugu cose
amareta ahamagarirwa gushira inguvu mu gusuzuma abavyeyi inyuma yo kwibaruka ivyo vyoca mu kongerereza uburyo mu gisata c'irondoka rijanye n'amagara meza uguhimiriza abakenyezi kuba ngombwa mu gushira hamwe oms ribihanura tumenyeshe ko ihangiro ry'ikimpumbi ryo kuva muri uno mwaka turimwo kugeza mu bihumbi bibiri na mirongo itatu ukwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka kuri mbere ishyirahamwe mpuzamakungu oni risaba ko atamukenyezi yoba agipfa ahitanywe n'impfu zishobora gukingwa duha akanya mugenzanje hayisa liliane inamahoro adushikiriza ikiyago yagiriraniye n'urongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro muganga nicola nitunga ndabaramukije ndabaramukije gutumva akamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka ubwo ntiharimwo uruhara rw'abajejwe kubungabunga amagara y'abantu muri ino ntara sinovuga yuko waba wifisemwo uruhara mu nyigisho batanga abakenyezi baje gucandagisha ibibondo canke abakenyezi baje kwipimisha imbanyi twama duhimiriza yuko bacishamwo kwigisha abakenyezi yuko boza kwipimisha mu gihe bahejeje kwibaruka hanyuma ndetse n'ivyo turakorana cane n'abaremesha kiyago badufasha cane mu mitumba kwigisha guhimiriza abenegihugu abakenyezi ariko twaganiriye biraboneka yuko batazi akamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka ariko mwe mukatubwira yuko amahimiriza muyakora mbe none ukuri kuri hehe usanzwe impinga iracari ndende n'ubundi tubandanya kubahimiriza muri ino ntara ya mwaro nta muganga n'umwe yanonosoye iby'indwara z'abakenyezi mbega ivyo ntibiri mu ntambamyi ituma abakenyezi badashobora gusuzumwa neza inyuma yo kwibaruka hariho abaganga dusanzwe dufise nabo nyene ni bake ariko barapima ku bikoresho dusanzwe dufise ngaha mu ntara ari mu gihe boba babonye ko umukenyezi ashobora kugira ikibazo kibarengeye baraheza bakamurungika mu bitaro nk'ivy'i bujumbura canke bakamurungika n'ahandi hari abaganga basanzwe barabinonosoye izi nyigisho zo kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka biraboneka ko bisa nk'aho zoba n'inshasha babaremesha kiyago mwatubwira ko mwikora ko bobo barafise ubumenyi buhagije ku bijanye n'ako kamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka sinavuga ko buhagije cyane ariko barafise ubumenyi kuko hariho ishyirahamwe ry'abayapani jika risanzwe ridufasha muri ico gisata kijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza bararonse inyigisho abaganga bose bakora ngaha mu ntara ya mwaro hanyuma mu nama bagenda baragira baremesha kiyago bagirana n'abo baganga ubwo bumenyi bakabujana n'abo baremesha kiyago iyi ntara ya mwaro iracara inyuma mu vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza kubera iki ino ntara idatera intambwe kutitabira cyane kuja kwibarukira kwa muganga birabisigura ibitigiri nivyo turacari inyuma ariko tugiye turagereranya n'imyaka iheze turabona yuko turiko turatera intambwe muganga nicola nitunga ndabashimiye ndabashimiye cyane
maziko atatu wigeze unyuma nta kintu wigeze ushaka kumbura arakoze hayisa liliane inamahoro kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije tumira amate gato mu kumviriza akaririmbo gahayagiza umukenyezi yareze neza ikibondo
kukwitaho ntihagire icubura
twibuke twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka gwaruka nimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
muganga izo ngorane zishobora gushikira umubyeyi inyuma yo kwibaruka ni izihe arashobora kukubwira yuko aguma abona yuko amaraso aguma ava ku bwinshi ko murumva yuko bishobora kumutuma akama amaraso hama ikindi ca kabiri bakaraba yuko afungura neza kandi n'amaberebere afise ayakwiriye kugira agaburire ikibondo ciwe canke ugasanga araronsa amaberebere menshi bishobora kumutuma agena ibivyimba mu mabere bishobora kumusinzikaza n'iyindi nkurikizi ashobora kuronka ni za ngwara zo mu kigo ugasanga umuvyeyi agiye kubibona ariko yashitse mu rugo aguma ariko arajojota mbaza ndakwishura
muganga umuntu ahejeje kwibaruka yosubira kugaruka kwisuzumisha kugira amenye ko atangorana afise haciye igihe kingana iki umukenyezi asubira kugaruka kwisuzumisha inyuma y'iminsi indwi yibarutse mbaza ndakwishura
muganga ni ukubera iki iyo ababyeyi bibarutse bamwe banyaruka kwerera abana abandi bagateba imvu ziratandukanye mu bisanzwe umubyeyi yahisemo konsa bijya n'ibintu bifasha cyane rwose ubwa mbere bavuga ko arimo mu buryo bwo gutandukanya imbyaro hama ikindi cya kabiri biratuma umubyeyi adasubira kubona amaraso n'ingoga na n'ingoga ariko ugasanga hari aho bishika wa mubyeyi yonsa umwana akongera akamuha amata kenshi na kenshi usanga asubiye kubona amaraso n'ingoga kuko nta kintu gituma inkabuzo zo mu mubiri wiwe za zindi zikenerwa kugira ntasubire kubona amaraso ziguma ziri mu rugero ruri hejuru hama ikindi cya kabiri birashobora gushika umubyeyi n'ivyo aronsa cyane umwana wiwe wiwe ariko ugasanga aguma ariko arakora udukorwa tumuruhisha ugasanga wa mugongo wiwe urarushe rero nivyo bituma rero usanga asubire kubonera ikibondo ciwe n'ingoga na n'ingoga
nakuomba furahi basi sitaki kuona ile machozi yako
gwaruka zimurambigwe n'ubunyene muganga anita munyana arabandanya abaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
muganga haba hariho ibimenyetso umubyeyi abyibonye ko yoca yihuta kwa muganga ni ibyaha ubwa mbere arashobora kumva ubushuhe bwo mu mubiri ubwa kabiri arashobora kubona aguma ajojota ubwa gatatu arashobora kubona ikibyimba atahora abona kandi kimubabaza cya kane ni amaraso aguma aseseka ku bwinshi adakama mbaza ndakwishura
muganga umuntu yo kwisuzumisha kangahe kugira ngo amenye yuko atangorana afise inyuma y'ukwibaruka mu bisanzwe inyuma y'indwi ni nkenerwa yuko umubyeyi agenda akabonana n'umuganga bakayaga ku byerekeye amagara yiwe byerekeye amagara y'ikibondo ikindi kiringo murazi ko abana bararonswa incanco hajya ku kwezi n'inusu atwaye ikibondo ciwe yabonye ikintu kimumereye nabi araza akabiyaga n'abajya baforoma bariko barakira ibibondo bikenewe bakamusuzuma mbaza ndakwishura
nanega muganga tukubaze hajya umubyeyi ashobora gutwarira inda mu kiriri nuko inyuma y'irya minsi bavuga yuko umubyeyi ajya kwisuzumisha yabyaye abataba yaragiye kenshi na kenshi ego birategwa n'uko umukenyezi atamanuro yaronkejwe ku byerekeye gutandukanya imbyaro canke kutamenya akavyirengagiza abona yuko agifise umwanya
nataka tuishi mie na weye
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubunyere muganga anita munyana arashishikara kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
nonega muganga nijyari umugabo yosubira kugira amanga y'abubatse n'umupfasoni wiwe inyuma yo kwibaruka atangorane inyuma y'ukwezi iyo atangorane n'imwe yagize ibihimba by'irondoka vyiwe bimwe bimwe biba vyasubiye kumera neza ca gitereko casubiye kwiyegeranya eka n'umuvyeyi yasubiye gukomera ashobora kurangura ayo mabanga yawubatse mbaza ndakwishura
muganga umubyeyi yibarutse neza yorindira amasanga kugira ataha ko twebwe ngaho iwacu iwacu batureka ngo tugende ubwo nyine mu bisanzwe umubyeyi yibarutse neza atangoranye n'imwe afise birasabwa yuko aguma mu minwe y'abaganga inyuma y'amasaha mirongo ine n'umunani umubyeyi yasubiye kugira amagara meza yashoboye gusubira gutangura gufungura umwana nawe nyine yonka neza hama baraheza bakawumuha uruhusha rwo gutaha
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye urwaruka n'ubunyere dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo gahayagiza umubyeyi yareze neza ikibondo
zogukunda
duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi atashatse kwivuga izina yabanje kuturamutsa acabaza ati nk'ibihere bibyimba ku gitsina ubifyonze hakavamo amaraso n'amashira byoba biva kuki muganga anita munyana ishuruye umunywanyi Eh, hariho ibihere bivyimba ku gitsina umukenyezi wese akibonye canke umushingantahe niyihutire kwa muganga kuko ziri muri za ngwara zica mu bihimba vy'irondoka kandi bishobora gusinzikaza amagara y'uwo wese agifise rero uwibona wese ntarinde kugifyonda ngo abanze agicokoze naze kwa muganga babanze bamenye ivyo ari vyo hama baraheza bakamenya umuti bamuha n'ukuntu bamuvura kugira bikire kandi birasabwa yuko uwo baba baryamanye bozanana kugira bavurire ari babiri bose
uyundi yatwandikiye ni nduwayezu hermes yabajije niba umugore amaze kubyara ashobora gusama atarasubira kubona amaraso yo mu butinyanka muganga anita ishura hermes ego nduwayezu yamese umukenyezi yibarutse arashobora gusama iyindi mbanyi atarasubira kubona amaraso yo mu butinyanka nico gituma ari byiza yuko umukenyezi wese yibarutse inyuma y'indwi asubira kwa muganga akabonana na muganga bakayaga ku byerekeye gutandukanya imvyaro kugira ivyo byose ntibishike
turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga anita munyana zigize ico zibafashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukwirangiriza ku gace bikubwiye iki aho urwaruka rutanga insiguro ku myibutse ya basokuru uno munsi uvuga uti ico utarabona ucerekwa no kuramba bikubwiye iki uwo mwibutse icyo utarabona ucerekwa no kuramba nibaza yuko uba urindiriye nk'ikintu uba utarabona muri kubu ukaba ugikeneye muri kazoza kikazogufasha mu buzima bwawe bikubwiye iki
kera ibyo twumva by'abahandi ariko ubu aribyo tubona ngaha iwacu bikubwiye iki
murabona ko indero y'abigeme aho hambere hahise yari yifashe neza bivanye nko mu nyambaro cyangwa mu myitwarire ariko ubu unye barambara impuzu batikwije rero ababyeyi babo b'iki gihe barashobora kuvuga ati icyo utarabona ucerekwa no kuramba kuko baba baboye indero yo hambere ni indero y'ubu bitandukanye arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye no kwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka nshimiye hayisa liliane inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise ico muterera canke mubaza ku byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu kome canke mutwakure kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icenda ijana na mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo indwi na gatanu amajana icenda na kane amajana icenda na mirongo indwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe alain ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turashimiye bagenzi bacu bo mu rundi badushikirije ikiganiro kira mu kanya gato gakurikira isa kumi na zibiri turashikiriza ikiganiro cy'umuziki nk'uko twama tubigira iminsi yose ku wa gatandatu nk'aya manga